Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Akka lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala galgala sa'aatii lama walakkaa irraa hanga sa'aatii sadiitti sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo yeroo mara wiixataa hanga jimaataatti raadiyooniidhaaf televezyiiniin as magaalaa Waashingitan irraa kan tamsaasu amma jalqabeera. Akka mul'atan hordoftoota keenya sagantaawwan kibxataa har'aaf qindeeffanne kan keessummeessu aan mitikkuuf qaaduuti. Oduu fi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa ministirri haajaa alaa yuunaayitid isteetsi gabaasa baaseen Itoophiyaa fi Eertiraa keessatti sarbamni mirga namoomaa hamaa raawwatamaa jira jedhamuunsaa gaafa eebila 13 bara 2016 irraa kaasee aanaalee raayyaa keessaa namoonni 50 ta'an qe'ee isaaniirraa buqqa'aniiru jedhamu itti gaafatamaan waajjira qonnaa godina addaa bulchiinsa saba oromoo fi waahillan isaanii sadii kan baatii sadii dura humnoota faannootiin butaman hanga ammaatti eessa akka jiran dhabamuu isaanii fi kanneen biroo har'aaf qindeeffanneerra hanga sagantaa hanga xumura sagantaa keenyaattiin waliin turaa amma dabareen kan oduuti gara jaallannee gammadattan isin dabarsa.
Akka mul'atan kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduun kibxataa har'aaf jenne kunoo godaantonni Itoophiyaa daa'imman dabalatee yoo xiqqaate kudha ja'a ta'an bidiruun isaanii qarqara galaanaa Jibuutii irratti egaa liqimfamtee booda du'uu isaanii embasiin Itoophiyaa Jibuutii keessa jiru beeksisee jira. Akka embasiin kun jedhutti bidiruun godaantota Itoophiyaa torbaatamii torba fe'attee Yaman irraa gara Jibuutii deemaa otoo jirtu balaan kun mudate. Embaasichi akka jedhutti namoonni biroo digdamii saddeet achi buuteen isaanii dhabamee jira. Kunis torban lama keessatti taatee akkanaa isa lammaffaa ta'u dhaabbati godaantotaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan IOM kibxatarraa beeksiseera. Namoota bidiruu kana keessa turan gidduu daa'imman akka jiran IOM waltajjii miidiyaa hawaasaa X kan duraan tiwiitar jedhamu irratti maxxansaa baaseen beeksiseera. Waajjirri IOM inni Jibuutii keessaa tattaaffii baraarsaa irratti gargaarsa akka godhe ibse. Torban lama dura daa'imman dabalatee yoo xiqqaate namoonni soddomii saddeet qarqara galaana Jibuutii dooniin biraa caccabuu isaanii lubbuun isaanii darbeera.
Odeeffannoo dabalataa dhimma godaantota Yemanirraa gara Jibuutiitti imalaa turanii ilaalchisee dubbii himtuun dhaabbata IOM kan Itoophiyaa keessaa kaa'ee viiree sagalee Ameerikaatti akka himanitti namoonni 77 yabala sanarra turan hundi isaanii lammiilee Itoophiyaa yommuu ta'an isaan keessaa lakkoofsi namoota du'anii 21 irra ga'uu fi 23 immoo ammayyuu eessa akka jiran hin argamin akka jiran ibsiteetti. Odeeffannoo oduu biraatiin immoo. Naannoo Amaaraa godina addaa saba Oromoo aanaa baatii gandoota sadii keessatti weerarri dhukkuba koleeraa ka'uu isaatiin namoonni lama du'aniiru jedhe Inistituutiin Fayyaa Hawaasa naannoo Amaaraa. Daayiriktarri Inistituutichaa obbo Balaay Bazaabbii sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti weerara dhukkuba koleeraa gandoota sadii keessatti mudatee jiruun namoonni dhibba tokkoof jaatamii lama dhukkubichaan qabamaniiru jedhanii isaan keessaa lama du'aniirus jedhan. Weerarri dhukkuba koleeraa kun ji'a eebilaa kana keessa kan ka'e kan jedhan obbo Balaay to'annoo taasisuuf hojjetamaa jiras jedhaniiru jechuun baardaarraa Aster Misgaanaawutu gabaase. gara oduu biraatti yommuu dabarru immoo ministirri dhimma alaa kan yuunaayitid isteetsi waa'ee mirga namoomaa ilaalchisee gabaasa isaa kan waggaa baasee jira biyyoota tarreeffaman keessaa eertiraa fi itoophiyaan haalli mirga namoomaa isaanitti qabatan hammaataa kan ta'e waggaa isa darbe kana keessatti galmeessaniiru jedheera jaallanneen dabalataan nutti himti.
Itoophiyaa keessatti dhimmootii mirga namoomaa gurguddoo gabaasa amanamaa qabu jedhaman keessaa kanneen ajjeechaa seeraan alaa ajjeechaa murtii malee raawwatamu dabalatee dirqiin dhabamsiisuu dararaa yookaan gocha gara jabummaa gara laafina hin qabne mootummaan raawwachuu haala mana hidhaa keessaa cimaa fi lubbuu namaa balaarra kan buusu ta'uu hidhamtoota siyaasaa yookaan. hidhamtoota biraa walitti bu'iinsa keessatti miidhaa cimaa irraan ga'u kan jedhu gabaafameera duuti yookaan miidhaan namoota nagaa seeraan ala yookaan bal'inaan raawwatamus kanneen gabaafaman keessa jiru Waggaa kana keessa haalli mirga namoomaa Eertiraa irratti jijjiiramni guddaan hin mul'anne ka jedhu gabaasichi ji'a bitooteessa keessa ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteets raayyaan ittisaa kan Eertiraa yeroo waldhabdee Itoophiyaa kaabaatti yakka waraanaa akkasumas ajjeechaa gudeeddii fi hokkara saalaa gosa biroo dabalatee yakka dhala namaa irratti raawwatamu akka gabaafamuuf murteesse. Kana malees dhimmootiin mirga namoomaa gurguddoon gabaasa amansiisaa ta'e qaban dirqiin dhabamsiisuu dararaa gara laafina namoomaa kan hin qabne mootummaan raawwachuusaa akkasumas haala mana hidhaa keessaa cimaa fi lubbuu namaa balaarra kan buusu ta'uu dirqisiisanii hidhuun walabummaa qaama haqaa dhabuun rakkoolee ciccimoo ta'uu isaanii ibsameera. Hidhamtoota siyaasaa yookaan kanneen biroo. Biyyoota ollaa biraa keessaa ukkaamsuun akka gaggeeffamu kanneen maqaa dha'aman keessaati.
Baatii eebilaa kudha sadiirraa kaasee walitti bu'iinsa hidhannoo magaalaa Allaamaxaa fi aanaalee raayyaa Allaamaxaa Zaataa fi Ooflaa keessatti mudateen namoonni manaa fi qe'ee ofiirraa buqqa'an kuma shantamaa ol ta'uu dhaabbanni gargaarsa namoomaa kan tokkummaa mootummoota Oochaan ibsee jira.
Oochaan gabaasa haala jiru ilaalchisee kaleessa baaseen qondaaltota aanaa waabeeffachuudhaan haalli gargaarsa namoomaa hamaa ta'uusaa ibsuudhaan dubartootaaf daa'imman kumaantamaan lakkaa'aman lubbuun jiraachuuf deeggarsa gargaarsa namoomaa bal'aa akka barbaadan ibseera. Gama biraatiin dubbi himaan koomishinii bulchiinsa sodaa balaa federaalaa obbo Attaalaay Abhuwaay lakkoofsi Oochaan baase garmalee kan ol kaafameefi. dhugaa kan hin taane ta'uu sagalee ameerikaatti himaniiru itti gaafatamaa waajjira bulchiinsa sodaa balaa fi wabii nyaataa godina walloo kaabaa obbo alamuu yimar garuu lakkoofsi jiru kan gabaasame san caaluu kan himan yoo ta'u buqqaatonni irra caalaan isaanii kaleessa irraa eegalee gara qe'eetti deebi'uu eegalaniiru jedhan akka oochaan jedhutti michoonni gargaarsa namoomaa. sababaa rakkoo nageenyaa eebila kudha saddeet gabaafameef jecha haala buqqaatota saqoxaa fi naannoo ishee keessaa ilaalanii madaaluuf hin dandeenye jedheera.
addi bilisummaa uummata tigraay abuut hidhannoo hiikkachuu dhabuu isaan rakkoon hammaatee jechuun dhaabni siyaasaa izeemaan himatee jira.
Hiwaat hidhannoo hiikkachuu dhiisuu isaatiin tuttuqqaan wal dhabdee itti fufe jechuudhaan ibsa baaseen kan himate paartiin ezemaa mootummaan federaalaa hidhannoo hiikkachiisuun seeraaf sirna akka kabachiisu gaafateera. Paartiin kun torban darbee naannoo aanaa raayyaa laamaxaatti haala uumame ilaalchisee wixata kaleessaa ibsa baasee ture. Himannaa kanarratti sagalee Ameerikaaf deebii kan kennan waajjira Hiwaat keessatti itti gaafatamaa damee ololaa akka ta'an obbo Iyyaasuu Tasfaayi paartiin isaanii akka waliigaltee Piriitooriyaa keessatti tolfame irratti hundaa'uudhaan karaa nagaa socho'aa akka jiru ibsan. Izeemaan himata kana kan dhiyeesse akka waliigaltee tolfameetti sochii karaa nagaa gaggeeffamaa jiru waan hin barbaanneef yookaan gufachiisuuf barbaadeetu jedhan. itti fufanis torban darbe naannoo aanaa raayyaa fi allaamaxaatti sochiin tures akka waliigaltee tolfametti kan raawwatamedha jechuudhaan obbo Iyyaasuu Tasfaayii dubbachuu isaanii Mulugeetaa Asbahaa Maqaleerraa gabaasee jira.
Manni maree paarlaamaa Biriitan inni olaanu kan House of Lords jedhamu kibxata har'aa seera godaantota Ruwaandaa Biriitan keessa jiran ari'uu jalqabuu dandeessisuu irratti raggaasiseera.
Muummichi ministeera biyyattii Riishii Sunaak torban kudhanii hanga kudha lama keessatti koolugaltoota gara Ruwaandaatti erguu akka jalqaban wiixata kaleessaa waadaa galaniiru. Sunaak akka jedhanitti mootummaan xayyaarota daldalaa fi hojjetoota leenjii qaban kanneen godaantota gara Ruwaandaatti geessan qopheessee jira. Imaammanni kunis dhuma bara kanaa filannoo duraa gaggeeffamu irratti. paartii yaada irratti cichitootaa yookaan koonsarvaatiiviif deeggarsa guddisa jedhanii abdatu manni maree kun yeroo dheeraadhaaf seera qoqqoodinsa qabu kan eegumsa dabalataa malee deeggaruu didee ture godaantonni kuma kurnootaan lakkaa'aman hedduun isaanii waraanaa fi hiyyummaa afrikaa giddugaleessa bahaa fi eeziyaa keessaa baqatanii waggoota dhiyootii as imala balaa qabu kan gareewwan namoota seeraan ala deddeebisaniin qophaa'uun bidiruu xixiqqoodhaan biriteen ga'aniiru imala akkasii kana dhaabsisuun mootummaaf dhimma iddoo dursaatti kenne yoo ta'u. qeeqxoonni garuu karoorri koolugaltoota ruwaandaatti ari'uun namummaa kan of keessaa hin qabnedha jedhu oduun har'aaf jenne kanuun.
jaallannee oduusheef galateeffachaa kan hordofaa jirtan kun sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti gara sagantaalee keenya har'aaf qindeeffanneetti yommuu dabarru immoo itti gaafatamaa waajjira qonnaa godina addaa bulchiinsa saba oromoo fi waahillan isaanii sadii kan baatii sadii dura humnoota faannootiin butaman hanga ammaatti eessa akka jiran dhabneerraa jechuun maatiin yaaddoo keessa jiraachuu sagalee ameerikaaf himaniiru koomishiniin mirga namoomaa itiyoophiyaatti hoogganaan damee baahirdaar obbo allabaachoo biraanuu waa'ee. namoota ukkaanfamanii odeeffannoo argachuu isaanii ibsanii hordoffiin eegaluusaa sagalee ameerikaatti himaniiru tsaahii daamxoo finfinneerraa dabalata qabdi.
amajjii 12 bara 2016 naannoo amaaraa godina addaa saba oromoo aanaa jillee dhummuugaa magaalaa sanbateerraa hojii misooma qonnaa irratti deeggarsa taasisaa oolanii gara magaalaa kamiseetti osoo deebi'aa jiranii godina shawaa kaabaa aanaa ifraataa gidim magaalaa kaarra qoreetti hidhattoota faannootiin ukkaanfamanii fudhatamaniiru jechuun kan maatiin isaanii sagalee ameerikaatiif dhiyeenya kana ibsan hoogganaa waajjira qonnaa godina addaa saba oromoo fi hojjettoonni waajjirichaa namni sadii haga ammaatti bakka isaan jiranii fi haala isaan keessa jiran beekuu hin dandeenye jechuun maatiin isaanii yaaddoo keessa jiraachuu bilbilaan sagalee ameerikaaf himanii jiru. aadde iteenis shugguuxa sagalee ameerikaatti akka himanitti abbaan warraa isaanii obbo barasaa raggaasaa fi waayilan isaanii namni sadii as buuteen isaanii dhabamuu ibsuudhaan maatiin yaaddoo hamaa keessa jiraa jiran.
jiru bakka adda siitii kunoo ji'a sadii fixanii gaafa kudha lamaa jiin isaanii darbee bakka akkanumatti bo'aa jirra bakka waanuma goonu qabnu karaa jaarsolii walitti qabanii maatii bakka nuti karaa keenya waan tokkoyyuu gochuu hin dandeenye yoo dandeessanii karaa keessanan jedhanii deebbinuu laatanii. walitti qabanii warra achi maatii ija koo ilaalaniiti bakka isaan wanti hin jedhu baay'ee baay'ee maatiin guma na jalaanee dhabee innis akka bayetti hafee kanan asii jedhee si ibsuu hin danda'aman maatiin keessa jiru.
Adda Buzee Lammeechaa abbaan warraan isaanii obbo Margiyaa Hangaraasaa hojjetaa waajjira qonnaa godina addaa saba Oromoo ta'uu isaanii himanii ji'ottaniif hidhattoota faannootiin ukkaanfamanii erga fudhatamaniin as haala isaan keessa jiran beekuu dhabuun dhiphachaa jiraachuu himaniiru.
karaa jaarsolii kana wanta kan arganne nu barbaadaa jennaan uni barbaadnee dadhabne amma ofii keessamee barbaaddadha karaa keessan barbaaddadha uni bakka dadhabne karaa keessan itti fufaatii barbaaddadha nuun jedhani akkamitti akkas nuun jettu uni maal beenna dubartoota uni maal beenna nu barbaadaa jennaan uni nama dhabne bakka nuun jedhani wanta akka deebbii nuun kennine isaan. Hoggaa amma kaarra qoreetti jaarsummaa warra kaarra qoreetti bilbilee gaafannoo adaraa keessanii unutti hin bilbiliina. Adaraa keessanii un harka keenya keessaa fudhanneerra. Adaraa hoon rabbiin beeku ta'e unutti hin bilbilinaa jennaan bakka un bilbila keenyarraa dhaabne bakka isaan irraati. Wanta akka maaskee tokko wanta kan arganne amma amma jiraa isaaniifu du'aa isaaniifu hin beennu bakka amma.
Aadde Iteenis itti dabaluudhaan qaamolee dhimmi ilaallatu hundaaf beeksisu isaanii himanii namoonni kunneen akka gara maatii isaaniitti deebi'anis gaafataniiru.
Warra fannoo diimaatti himneerra mirga namaa falmanii kanattis himneerra egaa unkaa gatii kudha lamaati oli guutamee seenaa isaanii iddootti haalli kun irratti raawwatamerree unka hundaa guunnee gashineerraa isaaniif hojii marra jirraa han jedhan egaan mayoonaatti kana han jedhamu immoo hin dhabne malee nuti sagalee kana kan dhaggeeffatu hundaaf waan maatii beeku jarri kun waan tokko badiin qabanii sagalee maatii kanaa agahanii warrumti faannoorree akka garaa nuu laafanii namoota keenya gadi nuu lakkisiisanii barbaacha qabanii achiin akka namne.
Aadde Buzeen ammoo abbaa warraa isaanii erga ukkaanfamanii daa'imman qabatanii rakkachaa jiraachuus eeranii jiru.
Daa'imoonni bakka barachuu hin dandeenye ijoolleen kun baratu barachuu hin dandeenye bakka barumsa isaanii sammuun isaanii humnaa ol miidhame bakka miidhamee jira. Hoggaa namni illee mana nutti qosoqqosu bakka abbaa keenya dhufee jedhanii gara fulaatti fiigu.
Maatiin namoota ukkaanfamanii kun akka sagalee Ameerikaatti himanitti namoonni ukkaanfaman kunneen karaa bilbila harkaa qaamolee isaan ukkaamseen maatii isaanii waliin ji'oota sadiin dura wal arguu isaanii himanii jiru. Ergasiin as garuu as buutee isaanii hin dhageenyes bilbilaanis wal dubbisanii akka hin beekne dubbataniiru. Barsiisaa Lataa Barasaa abbaan isaa obbo Barasaa Raggaasaa erga ukkaamsamaniin as qaamolee hedduudhaaf iyyannoo galchuu himuudhaan bu'aan argame hin jiru jechuun komataniiru.
Qaamni hunduu callisee jira. Karaa maanguddoos, karaa qaama mootummaati. Qaama tokko tokko gaafannu deebisaan nu kennanis deebii wal fakkaataatu hundumtuu waaqayyoon kadhadhaa jedha. Malee qaamni qabatamaadhaan maa irra akka gahamee odeeffannoo nuuf kennu tokkollee hin jiru odeeffannoo ibsa. Mirga dhala namaaf dhaabbannaa yookaan immoo falminaa jechuudhaan biyya keessa socho'an irratti iyyannee turre garuu hamma yoona deebiinuu deebisuu hin dandeenye hin barbaanna jedhanii ragaa fudhatanii achumaan caallisanii hafan. Kan nama gaddisiisu abbootiin keenya hundi isaanii ogeessa kan qabamanii siyaasa keessarree waa tokko kan isaan hin qabne qaamni faannoo irree kana beekee akka namoota gurguddoo kana maatii isaaniitti akka nu deebisu.
Dhimma namoota kanneenii odeeffannoon qaqqabu kan ibsan koomishinii mirgoota namoomaa Itoophiyaatti hoogganaan damee Baahir Daar obbo Allabbaachuu Biraanuu hordoffiin taasifamaa jira jechuun himaniiru አቤቱታው ደርሶናል። ያው ዝም ብለን አካባቢው ያሉ ሰዎችን መረጃ እንዲሁ ስልክ እየደዋወልን እያሰባሰብን ነው ገና እየንሳኔን ቀቀቤራ naannawa sanatti namoota jiran bilbiluudhaan odeeffannoo walitti qabaa jirra ammatti garuu wanti addaan jiru maatii namoota ukkaanfamaniis haasofsiisnee turre wanti qabatamaadhaan ammatti argameeraa jennu hin jiru odeeffannoon nu qaqqabee jira dhimmicha duuka buunee hordofaa jirra dhimma kanarratti aangawoota naannoo amaaraa fi godina addaa saba oromoorraa deebii argachuudhaaf yaaliin taasisne har'aaf milkoofne yeroo ittaanutti kan argannu yoo ta'e qabannee dhiyaanna haa ta'utii kanaan dura itti gaafatamaa waajjira badhaadhinaa godina addaa saba oromoo obbo Abdallaa Ahmad itti gaafatamaa waajjira qonnaa godina addaa saba Oromoo dabalatee hojjettoonni waajjira qonnaa godinaa afur hidhattoota faannootiin ukkaanfamuu isaanii sagalee Ameerikaaf mirkaneessuun isaanii ni yaadatama. Namoonni kunneen ukkaanfamuu ilaalchisuudhaan haga yoonaatti gama hidhattoota faannootiin ifatti wanti jedhame hin jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahayi Daamxoo Finfinneerra.
kan hordofaa jirtan kun sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti amma immoo qophii keenya torbanii kan ta'e waa'ee uummata oromoo kana beektuu laataa kan jedhutti dabarra har'a waa'ee fiichee cambalaalaa irratti xiyyeeffata nu waliin tura. hawaasni dhalattoota saba sidaamaa kanneen as yuunaayitid isteetsi keessa jiraatan dilbata dabarsine kana gaafa eebila 21 bara 2024 imbaasii itoophiyaa kan waashingtanitti argamutti ayyaana fiichee cambalaalaa jijjiirraa bara haaraa saba sidaamaa kabajataniiru guutummaan qophii kanaa akka ittaanutti dhiyaataa nu waliin tura. saba sidaamaa biratti ayyaana sirna ho'aan eegamu kan waggaa waggaan kabajamu fiichee. cambalaalaa ayyaana jijjiirraa waggaa yookaan simannaa bara haaraati sabni sidaamaa bara tokkorraa tokkotti ce'uu isaaf sirna galata uumaa kan ittiin dhiyeessu keessaa inni tokko faaruudhaan galateeffachuudha. eebbi manguddootaa faarsaan uumaa erga taasifameen boodas bara haaraatti ce'uu isaa hulaa haala kanaan qophaa'e gidduu hulluuquun yookaan darbuun labsata waggaa haaraa hawaasni dhalattoota saba sidaamaa. kanneen yuunaayitid isteetsi keessa jiraatan bakkoota garaagaraarraa walitti dhufuun saboota warra kaan waliin ta'uun dilbata dabarsine gaafa eebila 21 bara 2024 imbaasii itoophiyaa kan magaalaa waashingtanitti argamutti ayyaana fiichee cambalaalaa kabajaniiru dr tsaggaa'ee giimboo ayyaana fiichee cambalaalaa dhalattoonni saba sidaamaa guutummaa yuunaayitid isteetsi keessa jiraannu yeroo jalqabaaf haala kanaan walitti dhufnee kan kabajne jedhanii kaayyoo isaas akkas jechuun ibsu. ayyaanicha asitti kabajuun kan barbaachisee fi waashingtan diisiin magaalaa guddattii biyyattii ta'uu isheerraa kan ka'e miseensota diyaaspooraa garaagaraa waliin gamtaa uumuun tokkummaadhaan aadaa fi hambaalee biyyi keenya qabdu beeksisuu dabalateeti waashingtan irraa kabaja. ayyaana kanaarratti hirmaachaa kan jirtu waynisheet boggaale ayyaanni fiichee cambalaalaa ayyaana dubartoonni ciminaa fi dandeettii isaanii irratti agarsiisan jettee biyyarraa fagaannee aadaa fi eenyummaa keenya haala kanaan agarsiisuu keenyatti miira gammachuun qabaa jechuun ibsiti.
baay'ee namatti tola biyya keenyaa dhufnee as biyya namaa keessatti aadaa keenya beeksisaa jirra waan ta'eef baay'eetti boonna ijoollee keenyaafis dabarsaa jirra waan ta'eef miira namatti toludha.
obbo buchee bukatoo ayyaana fiichee cambalaalaa kan dhalattoonni saba sidaamaa waashingtanitti qopheessan irratti hirmaachuuf siyaatil irraa kan dhufaniiran dhalataa saba sidaamaa tokkoof fiichee cambalaalaa jechuun jedhu. jaalaladha walitti dhufeenyadha araaradha, gamtaadha, tokkummaadha. Gabaabumatti yommuu ibsamu kana kan agarsiisu. Uummanni Sidaamaa ayyaana kana yommuu kabaju sababaanidha. Kaayyoo qaba. Dhalootaa dhalootatti dhala dhalasaaf ergaa ittiin dabarsu qaba. Seenaa qabeessadha. Seenaa isaa, jaalala isaa, araara isaa, tokkummaa isaa, hammataa ta'uu isaa, garaa laafummaa isaa, waliin jiraachuu, waliin guddachuu waan hunda bakka tokkotti kan walitti qabate waan ta'eef hiikkaa guddaa qabaaf. Keessummaa kabajaa ta'uun sirna kabaja ayyaana fiichee cambalaalaa kana irratti kan hirmaatan yuunaayitid isteetsitti ambaasaadarri Itoophiyaa Dr. Silashii Baqqale haasaa dhageessisaniin hawaasa dhalattoota Sidaamaan baga fiichee cambalaalaa waggaa haaraatti ceetan jalanii mootummaan Itoophiyaa sirna dimookiraasii guddisuu irratti akka hojjetu erga ibsaniin booda rakkoo nageenyaa gama kaaba biyyattii ture karaa nagaa fi waliin dubbii hiikuun nageenya akka bu'u taasifameera. Rakkoo nageenyaa yeroo ammaa naannolee Oromiyaa fi Amaaraa keessa jiranis akkasuma karaa nagaa fi mariin furuuf mootummaan ni hojjetas jedhan.
Waan hunda dursuudhaan baga bara haaraa saba Sidaamaa fichee cambalalaa geessan geenye guyyaa gammachuuf galataa akkasumas guyyaa ifa abdii kana ga'uu keenyaaf gammachuu koo maqaa koof Waashingtanitti maqaa embaasii Itoophiyaatiin akkan ibsadhu naaf haa eeyyamamu. Hundi keenyayyuu akka hubannutti mootummaan Riippaabilikii Federaalawaa Itoophiyaa waggoota dabran keessa gama hawaasummaa dinagdee fi ijaarsa dimookiraasiitiin bu'aawwan abdachiisoo galmeessiseera. Kanaanis biyya keenya gara fiixee guddinaatti geessuu kanneen danda'an abdiiwwaniif bu'aawwan uumamuu danda'aniiru. Kana malees mootummaan keenya misoomaaf dimookiraasii amansiisaa taasisuudhaaf naannichi gara tasgabbii amansiisaatti akka ce'uuf karaa uummata hirmaachiseen carraaqqiin taasifamaa jira rakkoo nageenyaa naannolee oromiyaaf amaaraa keessa jirus karaa nagaan furmaanni akka itti kennamuuf hojjetamaa jira.
dhalattuu saba oromoo kan ta'an aadde biraanee beekaa as waashingtan kan jiraatan ayyaana fiicha cambalaalaa dhalattoonni saba sidaamaa kabajatan irratti kan affeeramaniiran ayyaanicha irratti hirmaachuu koof hedduu gammadeera jedhanii yeroo ammaa rakkoon nageenyaa itiyoophiyaa keessa jiru karaa nagaa fi waliin dubbii furamuu qaba hanga ammaattis gaaga'ama guddaa geessiseeraa jedhu.
Warri hidhatanii osoo nama jiranis uummata kanaaf nagaa kennuudhaaf dirqama qabu uummata kana nageenya isaatti deebisuu qabu. Karaa biraa ergaan ani uummataaf qabu. Mootummaan akka seera addunyaatti nageenya biyya sanaa nageenya uummata isaa eegsisuu qabu. Mootummaan humna kanaan hoo hin dandeenye ta'e uummanni Oromoo yeroo didu kana dura harka isaa duwwaa fincilee mootummaa jijjiireera. Ammas yoo isaan taane mootummaa kanaa fincilee ofirraa kaasu. Yommuu mootummaan kun fincilaa kootiin dhufe ijoollee kooti eetti amana warra didanii bosona galan suntuuqeessa karaa keessaa ta'u isaanis ijoollee isaatii qeetti deebisu. Uummanni murteeffachuu qaba malee gidduutti gidiraa.
Saba hadiyaa kan ta'an ayyaana fiichee cambalaalaa kanarratti affeeramuun kan argamaniiran Itoophiyaan mootota darban irraa kaastee hanga ammaatti wal waraansa keessa jirti waraanni akka amalaatti barsiifata ta'e kun immoo biyyattii miidheera dhaabbachuu qabas jechuun ibsu.
Waraansi biyyattii akka malee miidheera waraansa amma jiru qofatu hin taane ka bara mootummoota dhufaa darbaa ka yeroo Minilikirraa jalqabee agammaatti wanta arginu waraansadha. Yeroo Haile Sillaasee yeroo Dargii yeroo Mallas waraansadha. Waraansawwan kunneen itti fufanii agarraattis dhufanii jiru. Egaa amaloonni waraansa labsuu kun kan nu waliin guddachaa dhufe waan ta'eef amaloota kanarraa gadhiifachuudhaaf namni tokkoon tokkoonsaa nageenyi kan dhufu isarraa akka ta'e amanee qabsoo nama hundaa ta'uu qaba. Hundi keenya egaa nagaan akka dhufuuf qabsaa'uu qabna.
Ayyaana fiichee cambalaalaa kabajuuf akka aadaa saba Sidaamaatti. namni wallolee jiru haloo qabatee gara waggaa haaraatti hin ce'u kan jedhan Dr. Tsaggaa'ee Giimbo jeequmsoonni Itoophiyaa keessa jiran aadaa uummatichi rakkoo hiikuuf itti fayyadamuun furmaata waaraa argachuu danda'uu qabu jechuun ibsu. Ayyaana fiichee cambalaalaa dhalattoonni saba Sidaamaa kanneen yuunaayitid isteetsi keessa jiraatan kabajatan kana gara fuula duraatti bal'isuun bakkeewwan garaagaraatti karaa hawaasa kaanii sirmaachiseen kabajuudhaaf karoora qabaachuus nuuf ibsaniiru Dr. Tsaggaayee Gimbo. Miseensota hawaasa diyaaspooraa hedduu fi lammiilee Itoophiyaa biroo kan biyyoota kaanii Itoophiyaan alaas affeeruun bal'inaan kabajuuf karoora qabna. bakkoota waraanni jiran kanneen akka yuukireenii fi gaazaa akkasumas bakkoota addunyaa irratti yaaddessoo ta'an balaa keessa kanneen jiraniif gaazexeessitoonnii fi dhaabbileen miti mootummaa ogeeyyiiwwan leenjii akka leenji'aniif of qopheessuu qabu jedhameera kana kan gabaase dhaabbata gaazexeessitootaaf nageenya gaazexeessitootaa irratti hojjetudha tujubeen dabalataan nutti himti.
ennaa namni namatti dhukaasu sitti dhiyoo jiru maal goota. yookaan saamamuuf jetta ta'a yookaan immoo keellaa sakatta'aa waraanaa irratti doorsifamta yoo ukkaamsamuun butamte yoo kanneen kun haalawwan gaazexeessonni hojjettoonni dhaabolee kan mootummaa hin taane yookaan ngoof hojjetaniif siiviilonni ennaa naannoo balaa qabu seenan kan isaan mudatu keessaati. daree keessatti barachuuf leenjii fudhachuudhaan daran carraa balaa nama mudaturraa lubbuun ooluu dabaluuf qophaa'uun barbaachisaadha frank smith dhaabbata global journalist security jedhamu hoogganu.
my name is frank smith i'm the founder and ceo of global journalist security gjs. i was working for the committee to protect journalists in the 2000s.
maqaan kiyya firaank smith hoogganaa dhaaba gloobaal joornaalist sekuriitii jedhamuuti bara 2000 keessa garee mirga gaazexeessitootaaf falmu cpj dhaafan hojjechaa ture bara 2003 ennaa yuunaayitid isteetsi iraaqii weerarte humnooti yuunaayitid isteetsi dabalatee gaazexeessitoonni hedduun itti dhukaafamuun ajjeefaman dhaabi landan keessatti. hundeeffame kan intarnaashinaal niwus seeftii instituut jedhamutu jira cpj dhaa waanan hojjetaa tureef garee kana bakka bu'ee sagaleen keenya dhaga'amuu mirkaneessuuf jecha boordii garee landan keessaaf tajaajileera sun immoo gaazexeessitootaaf leenjii kennuu akkan danda'uuf carraanaa kenne kurna tokko booda garuu yeroon itti dhaaba ofii koo kan leenjii adda addaa kennu itti hundeessu amma jedheen murteesse. leenjiin kunis haala kana dura hin baratamiiniin miira ofiif kunuunsa gochuu mala itti dhiphina namarra ga'u ittiin dandamatan akkaataa haala of eeggannoon intarneetii fayyadaman of keessaa qaba.
yuuneeskoon akka beeksisetti bara 2020 hanga bara 2021tti gaazexeessonni naannoo addunyaa sadii hanga afurii ta'an waajjira isaanii fuullee yookaan waajjira isaanii keessatti ajjeefamaniiru.
So I thought we needed smarter training and more appropriate training that would address that reality.
Kanaaf dhugaa sana beeksisuuf leenjii gaarii fi daran leenjii sirrii ta'e nu barbaachisa jedheen yaade.
Dhaaba Global Journalist Security jedhamu guyyaa tokko hanga shaniitti kan turu koorsii marsariitii irratti kennamu dabalatee karaa sagantaalee adda addaa naannoo diinni jiru adda baasuuf leenjii gargaarsa hatattamaa kenna. keeran hardii dhaaba kana waliin guutuu addunyaatti imala geggeessu.
That was amazing. And this is probably going to be the most useful exercise.
Sun waan ajaa'ibaati. Tarii immoo martinuun keenya hojjechuun kan nurra jiru sochii qaamaa ta'uu danda'a. Sababiinsaas biyyoota sana keessa innaa deemnu balaan konkolaataa nu mudachuu malaa jedhan. Indree Sabliwintee waaltaa Maarshaal Legasii jedhamu. kan biyyoota walitti bu'iinsa irraa dandammatan keessaa dhuka'aan awwaalame akka qulqullaa'u gargaaruuf hojjetu.
The course definitely helped to prepare me for some unexpected maybe situation that would happen.
Koorsiin sun dhugumatti haala hin eegamin tarii mudachuu maluuf akkaan qophaa'uuf na gargaare. Kanaaf akkan yaadutti dammaqni koo akka dabalu taasiseera jedhan.
sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromoo waan hordoftaniif guddaa goonee isin galateeffanna qophiilee keenya irratti yaadannoo keessan qooduu hin dagatinaa qophicha qopheessuun har'a kan isinii waliin ture aan mitikkuuf qaaduuti gulaalaan sagantaalee namoo daandii biraan haayiruu ogeessota istuudiyoo mara waliin ta'uun sagantaa keenya har'aa asuma irratti goolabna halkan gaarii.